hello my country people. how una they? The oni of ife oba adeyeye ogunsi ojaja II has registered detention of yoruba nation agitator sunday adeyemo aka sunday igboho in benin republic in an interview with bbc the monarch said the agitator rejected advice offered him by monarch sent to dialogue with him My people, my people, now welcome to my channel. This is Moringis TV. If you are watching me for the first time, please hit the subscribe button click the bell notification. For my returning subscribers, so now do well. Oh. My people, my people, this uh, Yoruba agitator, what they call Sunday Igboho, when he's in there for detention for Benin Republic, when the whole Yoruba nation, man, many of all these Yoruba supporters, then they try their best to make sure, say, they release Sunday Igboho. most people dey vex say oba oba adeyeye which is the oni of ife no just dey try at all how im dey handle dis matter some dey blame am but um, uh, oni of ife dey make us dey know say sunday igboho reject um, advice wey be say dem advise am concerning dis whole agitators matter say when dem advise am say make e cool down for jesus make e kulu kulu temper e no gree some of all dis um, politicians they come hijack the process they sponsor am they deceive am at the end of the day now now wey be say they don uh, put am for where im be dey now all of them dey blame am say im wey be the king no wan do anything una know say e get the time be say sunday igboho insult oni of ife call am say him be slave to the fulani people na the thing wey na eh, um, sunday igboho do be that when a lot of people come say ah wetin sunday igboho do no good o say make he go apologize give oni of ife now he don't apologize give oni of ife so according to reports, oni of ife don't visit buhari e visit buhari they tell am say make he take am easy make then make sure say they release on the. igboro buhari say he don't hear um, say mm, oni of ife now they try to let the yoruba people they know say this dis uh, yoruba nation wey be say they won't fight for no be something of eh, na na na na na something when e be say dem go take their time and one person no go just hijack the process only sunday igboho cannot do it this na something wey be say dem go sit down put am for round table table am about no be something wey be say dem go start to dey fight or dey insult people put my people so make i read some of the things wey be say e happen wey be say sunday um, oni of ife discuss with sunday igboho during the meeting Buhari was informed of the reason for Igboho agitation according to the monarch. In his reaction, Buhari said that said to have said Igboho needs to be calm and patient. Now they say so. Oh. So Buhari said Igboho need to be calm and patient. The president also asked monarch in the southwest to advise Igboho against moves that are lawless. The monarch who said Igboho has a just just cause to fight said said he should have been more diplomatic. All he, he alleged that Igbo was misled by politicians, insisting that the activists deserve the support of the monarch in the, re, in the region. On his part, Oni, Oni of Ife said he had forgiven Igbo and already work, working to get him free from detention in Benin Republic. He urged other Yoruba nation agitators to consider dialogue. He said, I have always told the government to call the agitator for dialogue. Sunday Igboho grew up in Ife. All that he has become today started from Ife. He fought the Ife and the Modakeke war, and both land belongs to Ife. He is a son of the soil. He wanted to fight for his kinsmen. He stood up and fought for those killed in Oke Ogun. We thank God for preserving his life. He tried his best, but, but he was overwhelmed by different advice from people. Many people advised him wrongly. He listened to them. Sunday, Igbo didn't ask any politician, retired soldier to negotiate with presidency stroke lawyers. Oni of Ife Ooni of Ife, Alaafin of Oyo, others pray for new Asiwaju of offer. Igboho at forty nine, Yoruba Nation agitator won't stop, eh, won't stop, won't stop, says Gani Adams. I visited President Buhari on his case and we discussed it. I told him and I told him that Igboho is our son. He told me that he Igboho should stay calm and exercise patience. The president told me the monarch should warn him to be calm. Okay. So according to the story now, as uh, Ooni of Ife don't go meet uh, Buhari, say make dem secure the release of uh, Sunday Igboho. Now, Buhari now don't tell Oni of Ife make he tell Sunday Igboho say make Sunday Igboho calm down, make he exercise patience. So may I continue the reading? After I left Buhari place, place, I called on monarch and uh, elders of Yoruba land for a meeting to advise Igboho to exercise patience, but Igboho did not listen. He started abusing everyone, including the monarch I sent to him. He heard so many bad words, but he is still our son. God owns forgiveness. We have forgiven him. If he had listened, he wouldn't have found himself in this current tri- travail. We are trying our best to secure his release. It is better to fight together. We can only achieve our goal if we are united. No one can fight with the government alone. You have to be diplomatic. So now what be the thing where be say Ooni of Ife don't discuss with uh, Buhari be that. So according to reports now, very soon, very soon, they go release on the Igbo. Some of una wey be say una dey say Ooni of Ife no want to do anything concerning Igbo, um, Sunday Igboho. he don't assure una say everything will be say in the do, in the take am calmly. Una no say the Ooni of Ife na very calm king. He no want uh, trouble, He no want war. He wants peace, He wants the best for the Oduduwa nation. So he don't discuss with uh, eh, Mr. President, which is uh, Buhari, and Buhari assure and say they go release Sunday Igboho. Say not just patient na Sunday Igboho need. Say if nobody be say Sunday Igboho no listening to them, even when in wey be Ooni of Ife call Sunday Igboho to to advise am, Sunday Igboho insult am, not no name wey be say no call am. At the end of the day, when people come see and say, ah, this thing wey Sunday Igboho do no good o, before sunday igboho come go tender uh, apology say so anything wey person dey do make e dey use patient make e use diplomatic take do am say because this whole fight wey be say sunday igboho think say only im go fight only im no go fit fight am one person no go fit fight am at all say na something wey be say all the yoruba nation all the oduduwa everybody go join hands together to sit down and talk am make dem do am in a in a diplomatic way make dem do am in a way in a way wey be say e no go cause wahala dem go sit down table am talk am how dem go do am the way forward no be something wey be say na fight because dem know say even even the sunday igboro himself him him get the yoruba people at heart he know say the way be say all these uh, herdsmen dey kill their people he no like am so na just cause na him dey fight for but the way when he go about it na be the way wey be say e come make am enter this kind wahala so my people o oh, na dis one i say make i carry come for una in case you have not subscribed to this channel please hit the subscribe button click the bell notification for all my returning subscribers say god go bless una una have a wonderful day bye